Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni hideni yongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya ibihugu bine bisangiye imbibe ku kiyaga Tanganyika uyu munsi ryatanguye inama i Bujumbura mu Burundi izomara iminsi yiga ukuntu amatata ahagaze kuri izo mbibe zitagaragara neza yotorega umuti turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu nacyo gituma rero twabahujije ngaha ku byerekeye cyane cyane Tanganyika Tanganyika aho ujyanye ni itungo rusangi uyo ni Fred Ngoga gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yabibwiye abamenyesha makuru mu rwanda sentare y'intango ya kicukiro ku mugwa mukuru kigali yategetse ko umunyapolitike christopher kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi mirongo itatu amerika n'ubufaransa birasuzuma ingene byokorana kurushiriza abantu batari bake bahitanywe no gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri sudani yo mu bumanuko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'ubufaransa emmanuel macron n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'amakungu anthony blinken bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimwo ingene ibihugu vyabo vyokorana kurushiriza uko biri ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe umwe mu bategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika atatangajwe amazina yabwiye abamenyeshamakuru ko inama yahuje macron na blinken yamaze hafi iminota mirongo ine abategetsi mu byo baganiriye muri iyo nama harimo imigambi impande zose zishobora kuzokorera hamwe muri kazoza kahagufi ni imigambi bitegekanijwe ko ishirwa habona mu mubonano perezida w'ubufaransa emmanuel macron ategekanya kugirana na mugenzi we wa amerika joe biden muri uku kwezi kwa cumi inama hagati ya perezida macron na blinken ntiyari ku rutonde rwatangajwe mu vyatwaye uwo mutegetsi wa amerika mu bufaransa ubundi yagiyeyo kuraba ingene icuka coba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri inyuma y'aho ubufaransa bwiyamirije amerika n'ubwongereza kubera amasezerano y'umutekano ivyo bihugu vyagiranye na Australia muri ayo masezerano afatwa nk'umukenyuro wo guhangana n'ubushinwa harimwo kuronsa Australia uburyo bwo gukora ubwato bugera kuri munani bw'intambara bwo munsi y'ibahari bukoreshwa na nucleaire ayo masezerano amaze gushigwa ahabona hagati mu kwezi kw'icenda ubufaransa muribuka ko bwahamagaje ababuserukira muri amerika na Australia bwongera buvuga ko amerika ifise ikibazo co kwizerwa urakoze diane perezida w'ubufaransa emmanuel macron ashaka guhwamika icyuka kibi kiri mu migenderanire hagati y'igihugu ciwe na algeria ni nyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita viza mu rurimi rw'igifaransa ni nyuma kandi y'amajambo yashikirije anebagura ico gihugu macron yatangaje ko ico yifuza ari uko ico cuka kibi kivaho kubera yibaza ko kuganira hamwe no kugira intambwe ari vyo vyoshigwa imbere kurushiriza yavuze ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na perezida wa algeria abdelmajid tebboune imeze neza mu vy'ukuri mu mpera zindwi irangiye algeria yaratumye ko ambasaderi wayo paris yongera iziririza indege z'ingwano z'ubufaransa mu kirere cayo ubufaransa urakunda gukoresha ico kirere kugira bushikire inteko zabwo ziriko zigwa kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Sahel. Ivyo vyabaye inyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita viza. Ubufaransa bwaratangaje mu ndwi iheze ko uzogabanya bikomeye igitigiri c'izo mpapuro giha abanyagihugu bava muri Algeria, Maroc na Tunisia. Vyakurikiwe n'amakuru avuga ko Perezida Macron yavuze amajambo anebagura Algeria mu kuvuga ko ico gihugu gitwagwa n'abasirikare banditse amateka y'igihugu uko atari. abantu batari bake bahitanywe no gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri sudani yo mu manuko mugenzi wacu oriyani tanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abantu bashika kuri mirongo itatu na batandatu nibo baguye mu ntambara yabaye hagati y'abanyagihugu bo mu bigwati vya tonje yo mu buseruko na tonje yo mu buraruko mu gihugu ca sudani y'epfo ivyo vyemezwa n'abategetsi bo mu ntara ya rarap muri ico gihugu buramatari w'intara ya warap eliu anyin eliu avuga ko biteye agahinda yabwiye ijwi rya amerika ko ubwo bwicanyi bwatewe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'ibitero byo kwihorana buramatari eliu avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze ako karere abandi mirongo itatu na batandatu barakomereka benshi muri bo ntibashoboye gutwarwa ku mavuriro kubera imyuzurire iri muri ako karere hamwe n'amayira mabi eliu avuga ko ikibazo gikomeye ari gushikana abo bantu ku mavuriro asaba abagiraneza gutabara byihuta kubera icyo kibazo c'amayira mabi abajejwe umutekano ntibabashije gushikira ako karere karimwo izo ntambara komiseri john deng cook avuga ko uburyo bwonyine buhari mu guhagarika iyo ntambara ari ugutangura isekeza ryo gushira ibigwanisho hasi hakanashyirwaho urwego rw'ubutungane rukomeye
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda sentare y'intango ya kicukiro ku mugwa mukuru kigali yategetse ko umunyapolitike christopher kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ibindi kuri iyi nkuru na eric bagira ubusa iki cyemezo gifunga umunyapolitiki bwana christopher kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi we mu rugo ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yarijyanye kwa kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru kuba avuga ko kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa yavuze ko uwo yavuye kwa kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru bwana joseph nzuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo rwavuze ko wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara kayumba yamwishyuraga rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa Kayumba atagaragaza niba hari icyo apfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka icyenda urukiko rusanga bikiri mu gihe cya nyacyo ku byaha bidasaza umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batangabuhamya yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi itanu metre jean bosco ntirenganya sefu umwunganira yabwiye ijwi rya amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu mpera za bibiri na makumyabiri yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo kuva yashinga ishyaka rya politiki rwandizi platform for democracy riharanira demokarasi mu rwanda kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu rwanda kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa bwana jean bosco nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
urakoze eric ibihugu bine ari vyo burundi tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo na zambia bigiye gusibura imbibe zibigabura mu kiyaga ca tanganyika abaserukira ivyo bihugu bine bari mu nama i bujumbura yo kwigira hamwe ico kibazo ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ikiyaga ca tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga ivyo navyo ni burundi tanzania repubulika iharanira demokarasi ya kongo na zambiya kugira ayo matati arangire burundu ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi ine i bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga ca tanganyika fred ngoga gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mw'ishami ry'ubumwe bwa afurika yabibwiye abamenyeshamakuru muri iyo nama iri kubera i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu naco gituma rero twabahujije ngaha ku vyerekeye cyane cyane eh, tanganyika tanganyika bujyanye ni itungo rusangi eh, ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane- cyane rwose rero twari ko turagomba kuraba ukuntu eh, twohuza ibyo bihugu hakiri kare kugira ngo ntihazogire amatati mu misi iza ngira nk'uko mubizi muri afurika ubu- ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana urudandazwa kandi nk'uko mubizi uburundi buheruka gusinya ibyo ayo madokima icyo tuba turagerageza kurondera rero ni ukugira ngo abanyafurika babimenye turabe n'ukuntu muri afurika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo ibyo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe eh, zikoreshwa mu matati ahubwo zibe eh, ikiraro eh, cyo kwiteza imbere akararo ka hafi k'ayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u burundi zicungira amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya rumonge izo mpande zibiri zatsiguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja bukuru bibe batabizi abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna ildefense yabarurema atwara umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'uburundi yizeye ko iyo mipaka niyasigurwa ku buhinga bugezweho izo ngorane zitazosubira kwibonekeza murabona ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko hari umutumba canke hari amazi canke hari igiti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka ariko mu gihe cy'agatanganyika umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalisation de la frontiere ku buryo bw'uko umu- umwenegihugu wa kongo ari mu kiyaga ca tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi ya- y'u burundi canke ari mu mazi ya tanzania biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogereye bakanaka canke canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi eh, ata kintu kiriwe kiratera ingorane igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mute- mu mahoro n'umutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronka ahandi hakiri ikibazo c'umupaka w'uburundi ni ku gasozi sabanegwa kari ku ruzi kanyaru ahahurira komine mwumba mu buraruko bw'uburundi mu ntara ya ngozi n'akarere ka gisagara mu bumanuko bw'u rwanda mu ntara y'amajepfo impare z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ivyo bihugu bibiri ubumwe bwa afurika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu vya afurika kubera imbibe zidasibuye neza muravye mu bihugu byinshi eh, byo muri afurika hamaze igihe hibonekeza ingorane ku byerekeye imbibe kubera icya mbere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi ntizaciwe na neza banashaka ubu nk'ubu nobabwira yuko ari ibice mirongo itatu na bitanu gusa muri afurika z'imbibe zaciwe mwiyumvire namwe ni ukuvuga yuko dufise nk'amatati ashika nk'ijana muri afurika y'ivyerekeye imbibe Eh, uhajemo ibihindurwa ry'ibihe ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa itongo bapfa ibintu vyerekeye imbibe cane gose imipaka hafi nka yose muri afurika imaze imyaka irenga mirongo itanu nk'uko ubumwe bwa afurika buvyerekana iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika tugushimire pierre claver
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc imbuga za facebook ig na whatsapp zasubiye gukora neza inyuma y'aho ejo kuwa mbere zihagarariye mu kiringo cy'amasaha atandatu urubuga rwa facebook rwabyaye whatsapp na instagram ntiruratomora icyatumye izo mbuga zihagarara icyo bikoze ibimenyesha amakuru byo hirya no hino ku isi bitangaza ko facebook yahombye miliyaridi ishika kuri ndwi y'amadolari mugenzi wacu diane nini nahazwe yavuganye na bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bamubwira nabo icyo bahombye n'icyo bungutse mu masaha atandatu bamaze badafise izo mbuga diane aradusomera na bumwe mu butumwa batungikiye mu gusoma ubutumwa duhere kuri uwimana lewis yavuze ati jenda umufundi w'amatelefone nkorera mu kanyosha kuva bibaye nakiriye telefone za android zirenga mirongo ibiri ngo ndazibakorere bavuga yuko ari ikibazo cya connection ngo nanje mu gihe kwari uko nahora ndyama 3 heures ndi online ni ukuvuga ko yaryama saa cenda z'ijoro ngo ariko ngo ejo saa mbiri yanditse ngo ejo 20 heures nari ndyamye ngo ako ni ku karusho kuko je ku kazi eh, kanje nta facebook canke whatsapp nkoresha ngo ntaco nahomvye usivye ko naguze mega n'izindi zitarahera nuko rero uh, mu bo dufise ku murongo wa mbere turafise jumapili side jumapili ikaze ku ishuri rya amerika murakoze uwuherereye hega jumapiri kutwagira mbere mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye aha wumvise uwimana lewis avuga ati yarungutse kubera ko nubwo bibabaje yaronse abantu baza bamwitura ngo bakorere amatelefone abarabire bamuha amafaranga yunguka ko yaryamye nawe imbuga ngurukanabumenyi zahagarara kwa mbere ku mugoroba whatsapp uh, facebook na instagram vyakumariye iki hari ico vyaguhombeje hari ico vyakungukiye ikintu naho nyine muri famiye hari ibibazo byahabaye ntangira nyine haguze umuntu kandi ntahari nanjye sinagira amakuru n'abanyeshuri kubera twahurira kuri watsapu tukagira uko tubasha kumushakisha nyine mwamubuze gute uyo muntu umwana nyine ubwo yahaje umukozi nyine amujyana abantu bagiye ni ukuvuga ko mwahara- mwarahangayitse mu gihe mwari gushobora kumubaza kuri whatsapp eh, iyo baherereye
telefone ye twabonaga ntayiriho abatari bake mu batwandikiye tunabashimire bagera ku majana atanu barenga hariho abariko baravuga ngo bararyamye bararonse umwanya wo kuruhuka we nawe niko bimeze wara wara nyuma yo gutora uyo muntu warashoboye kuruhuka gusoma uko vyahora bigenda cyane rwose kuko usanga umuntu naryamaga mu masaha saa mugihe kuri facebook watsapu ariko kuri nta konegisiyo saa tatu nari njyana nuko rero urakoze jumapiri reka ndakureke wandanye ugira umugoroba mwiza uryoherwe no kugaruka kuri whatsapp facebook na instagram mwakoze namwe mwese nanyu bamugisha turawakiriye Um, hari rero n'uyu yitwa Elize Elisha Ndayi we yatwandikiye avuga ngo jewe nariko ndiga ntegura ikibazo nkora uno munsi ni ukuvuga uno munsi kwa kabiri ngo nagize akabazo nategerezwa kubariza muri groupe ya WhatsApp ngo ariko ntivyakunda ngo ntegerezwa kurerera uno munsi kandi mba naraye mpejeje gutegura ayo masomo yanje turafise na Jean ku yundi murongo wa telefone Jean ikaze ku ijwi rya Amerika yego murakoze cyane ego nuko rero nawe warahombye warungutse wabayeho gute amasaha atandatu ata whatsapp ata instagram ata facebook ni nko kuba bagufata bakagusimbira mu nzu kandi utabyiteguye ubwo icyo gihe wenda hari ibyo wagomba gushobora gukora hanze ako kanya ntabwo uba ukibikoze ni rwo rugero umuntu yabifatamo ubundi ushobora kuba wari wahanye gahunda n'umuntu runaka ku minota runaka ugasanga ibyo byose babikubye urumva harimo ibihombo byinshi cyane kuko icya mbere uba warabigiyemo ukeneye gu- kugira ibyo uzungukiraho kandi ku munota umunota ku munota
Uh, nkawe we ku bwawe ejo ejo hari ico hari akarorero duha mu vyo wahombye ga yohani Eh, yego birahari birahari birahari hari umuntu twagomba kuvugana kandi twohererezanya amavidewo ibyo bintu kugira ngo nanjye ampe igisubizo byasabwa kugira ngo urebe videwo ariko ntayo yabonye nawe ntiyabonye uburyo ansubiza ubwo twese dutangira kuvuga ati byagenze bite byagenze bite twaje kumenya ko hari ikibazo cy'amanetiwaka cyahagaze nyuma ariko urumva ibyo bintu by'amavidewo hari uburyo ki nagomba kubibonamo wenda inyungu ko ntayo nabonye ni ukwihangana sinzi mu batwandikiye uwagarutse kukabaza aravuga ati ni instagram yagiye ni facebook ni na ni na whatsapp none wowe ushobora kubaho uko wabibonye ushobora kubaho utagira internet iminsi ibiri utagira izo mbuga iminsi ibiri wabaho ariko biragoye twabifata nk'uko kovide yaje tugakomeza tukabaho umuntu wenda ari byaguma mu rugo ahubwo nabyo biratunganye wabaho ariko ubuzima bwagorana cyane bwagorana bibaye byiza bakwiye kujya bateguza Ego, hariho n'abavuga abantu bakaza Mm. bakabimenya urumva facebook ntiravuga ikibazo yakoze hariho n'abavuze jean ngo bararonse akanya ko kuruhuka hariho abaja mu gitanda ngo saa cenda ariko ubu babaye ah, oblige ba- byabaye ngombwa ko baja muri ico gitanda cabo hakiri kare wowe ako kantu hari hari hari ah, hari ico wabonye ati vyampinduriye nagiye mu gitanda kare naruhutse na- nayaze n'umuryango canke wigumiye mu mihangayiko y'uko ubu- njye ntabwo njye ntabwo nabifata muri ubwo buryo kuko sinigeraho ngiye kuyitakaza nk'igihe ngo ngo umwanya wanjye mupfusheho ubusa kuri yo kuko n'ubundi ni amanego uba waguze kandi ni amafaranga aba agenda Mm.
njye byaramhombeje kuko ntabwo facebook yambuza kuganira n'umuryango wanjye Mhm.
ntabwo yambuza kuryama reka iyo hari nta kindi kintu ayigambiriyeho cyamuhesha inyungu ijwi ry'amerika mu bandi batungikiye ubutumwa ah, hariho uwitwa tarsis yavuze ati biratuma ibiba ku isi tubikurikirana cyane tukamenya ko imiryango yacu iri ku isi yose ikomeye hakoreshejwe ubu uburyo buke aturumva rero n'agahombo mu bandi turi kumwe ku murongo wa telefone harimo ezekiel ari mu gihugu cy'u burundi ezekiel kaze ku ijwi ry'amerika Eh, mura- murakoze cyane Eh, uhereye neza na neza mu burundi ga ezekiel Eh, mu burundi ndi mu gisagara cya bujumbura ejo kuwa mbere izi mbuga zihagarara byagenze gute warahombye warungutse byagenze gute adeho usanzwe nkora bizinesi nkayikorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi hariho ibintu byinshi nahombye Eh, nsanzwe mfise n'akandi kazi nkora ni ukuvuga amaraporo twayatanga ku munsi ku munsi byatezwa kuya ko ko twayatanga eh, isaha imwe yo ku mugoroba twaba duhejeje gutanga raporo mba byaragoranye cyane ku buryo wakoze akazi kugira ngo utange raporo ntibayibone ni ibintu byari biteye ubwoba cyane byaca biboneka ko nk'uko umenga uwo munsi ntiwakoze kandi watonze ku kazi mugabo ko kubera ubwo buhinga bwari bwahagaze byari bigoye ko dushobora gutanga amaraporo ni ukuvuga rero ibintu byabaye byo rema byarabo- byarerekanye neza ko imbuga ngurukana bumenyi hariho ikintu zimariye isi eh, n'ab- n'abayituyeko Mm. hanyuma ga ezekiel ah, imbere yuko uca utubwira iyo bizinesi ukorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi iyo raporo wayitangira he wayitangira kuri instagram wayitangira kuri whatsapp wayitangira kuri facebook wayitangira he ni ukuvuga eh, ni ibintu bijanye n'ibintu by'amakori y'igihugu turagenda tukegeranya amakori hanyuma hageze ku mugoroba uyatwara ku mabanki uhegiye kuyatwara kuri banki ugafotora borudero uhegiye gufotora borudero ugaca wandika n'amahera winjije tugaca tubirungika ku bantu bagejeje ku kubishikana mu bishikiranganje urumva rero ibintu byabaye byo amaraporo twahora tuyatanga kuri whatsapp byo byaragoranye cyane Mm.
ngo twabonye biruhutse ngo dusubire gutanga amaraporo hanyuma iyo bizinesi Eh.
nayo yawe watubwiye ukorera online ukorera kuri izo mbuga ni bizinesi nyabaki ni ukuvuga jewe ndafise urubuga rwa facebook abantu bacishako amantu zenya ama publicite Mhm. hariho uwitwa uh, sweden pin niko yitwa kuri facebook we yavuze uh, gaezekiye ngo nungutse itiro ngo nungutse itiro rikwiye uwitwa ninahaze olive olive aca mwishango ashango ntubeshe ngo twahungukiye i- ngo twaraho- twararuhutse bikwiye hari benshi bariko bara- baragaruka kuri ako kantu ko kuruhuka wowe ntaco ubona wowe wararuhutse nubwo twumva wahombye ivyo kuruhukana ko gute hari hari hari Oya.
eh
oya abo bavuga ko uh, baruhutse petetere ko izi mbuga ngurukanabumenyi atakamaro zibafitiye kuko hariho abantu benshi bataramenya ko facebook ishobora kuyironkerako amahera bataramenya ko instagram ishobora kuyironkerako amafaranga bariko barabiraba babona umenga ni ibintu byo gufyina nyene kwinezereza ariko ku muntu yamaze kumenya icyo ari cyo imbuga nkoranyambaga arazi ko ashobora kuzikamisha akazikuramo umusaruro akagaburira abana cyangwa akagira umugambi wo kwiteza imbere hanyuma rero ugahezekiye isomo muri ibi byose ni iryahe y'isomo hariho imbuga zindi ngurukana eh, ngurukanabumenyi twahora tunegirija nka jewe byo kugira ngo nshobore kumenya ko whatsapp yonyine na facebook na instagram ari byo byonyine bitariko birakora nabaye oblige yo kujya kuri twitter rero eh, ikintu mbona twari dukwiye kumenya ni uko twari tugiye kumenya ko dukwiye gukoresha imbuga nyinshi ku buryo rumwe rugize ikibazo tugaca twikora ku rundi
no kurakoze cyane ezekiel hama tukwifurize yuko uno munsi biza kugenda neza gusumba uko byari bimeze ejo ego murakoze namwe akarusho namaze kukabona kubera ko eh, ibyo nari nkeneye byo na no munsi mu gatondo byashobotse byakoretse tugashima rero ko byasubiye mu buryo amerika washington dc ku murongo wa telefone turafise na maurice tunina hazimana maurice kaze ku ijwi rya amerika amahoro neza uherereye gamori Bo, ndi muri kino gihe tuvugana ndi ngozi ingozi haravugwa amakingaho ingozi ni amahoro eh, nuko rero um, ejo facebook instagram na uh, whatsapp bihagaze mu masaha mu kiringo c'amasaha atandatu uri mu batwandikiye bavuga ko ufise ico ushaka gushikiriza wabibayemwo gute agahombo kabaye akahe mu gihe urubuga rwa facebook rutari ko rukora harabaye agahombo katari gake kuko ah, abatari bake barabuze ukuntu bashobora kumenya amakuru atandukanye haba ah, kuyaca kuri facebook cyangwa kuyaca kuri instagram rero nk'abantu bamwe bamwe usanga dukoresha urwo rubuga kugira ngo dushobore kumenya eh, aho ibihe bigeze cyangwa ku isi iriko iragenda uca usanga rero ari ikibazo muri ico gihe mu bandi rero batwandikiye harimwo uwitwa akida bin ayuba ruhugisha yavuze ati aho isi igeze aho kubura internet wobura lanche lanche ni ibifungurwa vya saa sita ngo kuko abantu ba none twibereye twibereye za sofia zihumeka sofia ngirashatse kuvuga ya marobo ata internet numva bitokoroha ngo mugango miliyari indwi mu masaha angahe ahagaruka ku ruhombo uh, mark atwara facebook yagize ngo ni hatari kweri ngo none se ko mutatubwira icabiteye mukatubwira igihombo gusa icabiteye rero akida reka tukubwire ko gushika ino saha facebook ataco iravuga uwitwa omiflex dienjoy nawe yavuze ati je mbona ko twoguma atahezo sosiyo kuko ngo twaronse umwanya wo kuruhuka Posya nawe yamwishuye avuga ati 19h45 ni ukuvuga saa moya n'iminota mirongo ine n'itanu nari mu busaswa ahubwo nungutse cane hanyuma Aime Romeo Molière ngo ahubwo nasanze ari biyayuramutwe mu bindi bibuza abantu gusinzira ngo polisi uh, nikora akazi jejwe ha, haze haraba couvre-feu yavyo jaja de santos costa ndiku ngo twarahombye cyane kuko tuba dukeneye kumenya aho isi igeze kandi bamwe ata interinete ntitwofungura jean baptiste harurimana ngo jewe nahombye kutamenya uko isi ihagaze mu vya information mondiale bujaga alexi jewe vy'ukuri narahombye icambere umunezero kuko nariko ndaraba sinema ya yesu nuko yavyanditse ngo igeze ahantu haryoshe connexion ica iracika ngo nibagije ko ari amamega nca ngenda kugura ayandi y'ibihumbi icumi ngo ariko ngo usanga n'ubundi ni- ntibiriko birakora alba ndorimana ati uyu aratera ntategwa ico uh, cotubera isomo na cane cane urw- urwaruka rukibaza nago ico ico gokora kugeza aho ibikorwa vyago bifata imitima y'abatuye isi ku buryo ibikorwa vyago bihungabanye bihungabanya imitima y'ababa ku isi ngo novuga nti bravo a Mark Zuckerberg ni nawe rero yatanguje urubuga rwa Facebook ndayisaba Guillaume ngo kubaho isi itazifise vyogorana ariko rero umuntu niwe akwiye kuzikoresha aho kumukoresha inshuti mwese muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fatu arimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederike nkundikije naho kuri mikoma ari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika